turashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu makuru y'ukuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diana nininahazwe mu gihugu c'uburundi umuyabaga w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri aherutse guha umuyaga nkuba ababa mu micungararo y'umusozi witwa murenge uwo musozi uri mu ntara ya rumonge yifashishije ubumenyi bwiwe mvukanwa ariko yabikoze gute muri make nabanze kuzibira nkoresheje uburyo bubayebaye amabuye hamwe n'isima naciye nkora itiyo ndayitobagura kugira ndonke ka kayungiro hanyuma candonka utwiso duto duto twinjirwamwo n'ay'amazi ni emile irakoze niwe muyabaga aheruka guha umuyaga nkuba yikoreye ubwiwe bwite bamwe mu baba mu ntara ya rumonge emile ntiyaminuje mu mashuri yagarukiye mu y'intango gusa araza kudusangiza urugendo rwiwe muri ano makuru muri uganda naho polisi yataye muri yompi abagera kuri mirongo ine mu bayoboke ba bobi wine atavuga rumwe n'ubutegetsi perezida wa cote d'ivoire yirukanye abagize leta yiwe yose ano makuru yose duce ku masonga n'ayandi tubafitiye ni mu kanya isase muri hafi y'amaradiyo yanyu reka amakuru yacu tuyahere muri cote d'ivoire nayinda bicaye ku masonga ko perezida w'ico gihugu alassane ouattara yakomboye umushikiranganji wa mbere mu mabanga yiwe alassane ouattara yakuye kandi abagize leta yiwe yose yabahoye iki ejo ni mukankusi umunyamabanga mukuru muri perezidanse abdurahmani sisi wabitangaje uyu munsi kuwa gatanu ntiyatanze impamvu z'izo mpinduka zitari zitezwe sise yagize ati perezida yashimye minisitiri w'intebe patrick ashi n'abari bagize guverinoma bose ku bwitange bwabo mu gukorera igihugu muri iyi myaka ishize abo bayobozi bazakomeza imirimo by'agateganyo kuzageza hashyizweho minisitiri w'intebe mushya na guverinoma ni ibisanzwe ko abaperezida muri cote d'ivoire bahindura ibintu mu buryo butunguranye mu birebana na guverinoma zabo patrick ashi yashyize ku meza y'ibiganiro ibijyanye n'isezera rye ku mirimo na guverinoma ye mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize nyuma y'uko watara yari amaze gutangaza imigambi yo gukuraho za minisiteri zimwe no kugabanya umubare w'abagize guverinoma minisitiri w'intebe yaje gusubizwa mu mwanya we icyumweru kimwe nyuma yaho cote d'ivoire izakoresha itora rya perezida mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatanu arasana watara wongeye gutorwa muri bibiri na makumyabiri ntabwo yari yatangaza niba azongera kwiyamamariza uwo mwanya
abashinzwe umutekano muri uganda bataye muri yompi abantu mirongo ine mu bikorwa bifata nk'uruhigi rw'abashigikiye bobi wine bobi wine umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa uganda kuva ejo tuyibutse ko apfungishijwe icamaso iwe mu rugo ejo ni mukankusi turacari kumwe ni ifungwa leta zunze ubumwe za amerika zavuze ko rigaragaza ko demokarasi itifashe neza mu gihugu cyo mu burasirazuba bwa afurika abo mirongo ine bafungiye mu murwa mukuru kampala n'ahandi ni mu gihe abategetsi baburijemo imigambi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavugaga ko bafite yo gukoresha urugendo rwa miliyoni y'abantu ejo kuwa kane urwo rugendo rwagombaga gutangirira ku kibuga cy'indege cya antebe mu majyepfo y'umurwa mukuru aho robert kiaguranye uzwi cyane nka bobi wine yururukiye avuye mu rugendo mu mahanga bobi wine yahise ashyirwa mu modoka hajyanwa iwe aho yavuze ko afungishijwe ijisho polisi yataye muri yombi mirongo ine bakekwa harimo umunyamategeko ku kiswe gushishikariza urugomo nk'uko byavuzwe mu itangazo rya polisi kuri wa gatanu iryo tangazo ryakomeje rivuga ko abo bakekwa bazashinjwa mu rukiko mu gihe operasiyo ikomeje bobi wine mu butumwa yashyize kuri x yavuze ko abayoboke amagana barimo n'abayobozi mu ishyaka rye national unity platform bafunze mu mpande zose z'igihugu kandi asaba ko barekurwa
ingabo amajana ane z'ubufaransa ziri mu gisagara ca uwalem kiri mu manuko bushira uburengero bwa nigeria nizo zizotangura gutahuka mu mugambi w'ubufaransa wo gutahukana abasirikare bayo bose bari mu gihugu ca niger inyuma y'uko ingabo ubutegetsi bwatembagajwe n'abasirikare muri niger batarabanyegiza n'ubufaransa byatangajweho n'abasirikare bahiritse ubutegetsi bwa niger ko hazobanza gutahuka abagera ku majana ane ino nkuru tuza kugaruka ku makuru yacu ari imbere murashobora kuba muri murayicije kwijisho kuri facebook yacu ariyo voa radiyo yacu ahandi mudusanga ku mbuga ngurukanabumenyi zacu ni kuri youtube instagram na twitter dukoresha izina nyene rya voa radiyo yacu turi live kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika mu gihugu cy'u rwanda ku munsi wahariwe ugufungura neza ikigo cy'igihugu kijejwe imiyoborere cashize ahabona ubushakashatsi bwerekana ko umugambi wo gufungura neza ku bana bose utariko uragenda neza nk'uko bari babitegekanije ibindi kuri ino nkuru reka ndabibaze asumta kaboyi ari kigali mu rwanda ku munsi nyirizina ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere ya rgb cyasohoye ubushakashatsi bugaragaza uko ibyo bigo bikora hirya no hino mu gihugu umwihariko wo mu mujyi wa kigali ugaragaza ko mu karere ka kicukiro ariho honyine abana bagwingira bagenda bagabanuka ko bari kuri cumi na rimwe ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri naho mu karere ka gasabo hakaba hagaragara abana bangana na makumyabiri na batatu ku ijana bagwingiye felicien usenga umukiza ukuriye ishami ry'ubushakashatsi muri rgb yagaragaje ko abana bari munsi y'imyaka itanu bakigwingira muri uyu mujyi rero mu mujyi wa kigali turere twose uko ari dutatu nta na kamwe kageze kuri mirongo irindwi ku bijyanye n'imirire iyo tuvuze imirire bikiza bijyana rero no kugwingira kw'abana nk'uko mubireba mu turere dutatu tugize umujyi wa kigali harimo impinduka ishimije kuko buriya iyo murebye mu tundi turere tw'igihugu turi hejuru hari n'utundi turi hejuru ya mirongo itanu ku ijana ni ikibazo gikomeye cyane muri kigali ntabwo bikabije ugereranyije n'utundi turere ariko nko muri gasabo gusubira inyuma byo ni ikintu kidasubizwa kuko twagombye gukora tuzamukaho kugira ngo ibijyanye no kugabanya kuvugira kw'abana byose bibe byasubizwa abana bagana ibigo mbonezamikurire bahabwa indyo yuzuye bakigishwa gukina ndetse n'andi masomo agendanye n'icyiciro bagezemo mujyi wa kigali washyizeho umwihariko wo gushyiraho ikigo mbonezamikurire mu nyubako z'uyu mujyi bigafasha ababyeyi bagakorera kwita ku bana babo no kubonsa ku masaha madamu vivete banamwana n'umukozi w'umujyi wa kigali akaba afite umwana urererwa mu mujyi wa kigali twagize amahirwe ndabivuga nk'umubyeyi w'umudamu umwana tuzamwonsa amezi atandatu ayo mezi atandatu numva ko ari nk'impamba y'ubuzima mu gihe kiri imbere iyo hataza kuba hari isidi ntabwo nari kubigeraho aha rero ndagaruka no ku kindi kijyanye n'amasaha yo konsa amasaha yo konsa umubyeyi hano aba afite amahirwe byibura ugereranyije n'amasaha y'akazi umubyeyi ataha yonkeje nk'inshuro enye eshanu ku munsi nubwo leta y'u rwanda yashyizeho ibigo bishinzwe imbonezamikurire y'abana bato ababyeyi badafite amikoro ahagije ntibabasha kubyitabira aba ni bamwe usanga batanagira abo basigira abana bagahitamo kugendana nabo aho bagiye hose madamu nimugire chantal umujyanama w'ubuzima atuye mu kagari ka nyabugogo mu mujyi wa kigali cyane cyane abazunguzayi umuzunguzayi ntashobora kwijishura umwana we ngo abe yamusiga mu irerero kubera ko abavuga ati ndagenda hari igihe ntari bugaruke ugasanga harimo imbogamizi akamuheka w'imyaka nk'ibiri n'igice cyangwa itatu akajya agumya akamu kumujyana abateganya ko hari igihe bari bumufata akagenda wenyine umwana agasigara ku musozi hari abandi babyeyi bavuganye n'ijwi rya amerika bakorera isuku mu mujyi wa kigali bagaragaza ko bazi neza akamaro k'ibi bigo mbonezamikurire gusa ko batabasha kubireresherezamo natangiye kugakora aka kazi ibirayi bigura ikiro kibirayi kigura mirongo inani n'atanu umuceri kiro ari abiri n'itanu ariko wumve ngo umuceri sigeze ku cyarindwi cy'umunani bibiri ariko ndacyari kuri wa mushahara kumva ko nta n'iterambere ubu muri make ntese ntaruzana ntese narujyana yamuzana atese n'isukari n'iri kuvamo n'inzu z'abandi umuntu aba yishyura nabyo ngora twuguruka iyo ndebye nta terambere duteze muri uru rwanda kuko umushahara ntabwo yongera kugeza ubu amafaranga asabwa muri ibyo bigo mbonezamikurire ari hagati y'ibihumbi bitatu kugeza ku bihumbi bitanu mu gihembwe umuyobozi w'umujyi wa kigali wungirije ushinzwe imiyoborere myiza urujeni martine yagaragaje ko ababyeyi ari bo bagira uruhare mu bigo bifasha abana b'abakozi ibisobanuro byatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gahunda mbonezamikurire y'abana bato igaragaza ko imyaka itandatu ya mbere y'ubuzima bw'umwana ari ingenzi mu mikurire y'ubuzima bwe bwose ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu bwonko n'imikurire bwerekana ko mirongo inani ku ijana by'ubwonko bw'umwana bukura mu myaka itatu ya mbere bugakura ku kigero cya mirongo icyenda ku ijana mu myaka itanu ya mbere iki kigo kigaragaza ko kwita ku burere bw'umwana uri munsi y'imyaka itanu bigabanya igwingira rye imibare iheruka gushyirwa ahagaragara na leta y'u rwanda yerekana ko ku rwego rw'igihugu abana mirongo itatu na batatu ku ijana bafite ikibazo cy'igwingira leta y'u rwanda yihaye intego y'uko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane uzarangira bageze byibura kuri cumi n'icyenda ku ijana asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
hejuru y'amerika washington dc turacabandanya n'amakuru tubafitiye nari nabemereye inkuru y'umuyabaga yashoboye gukora amatara yifashishije ubumenyi bwiwe ni mu gihugu c'u burundi umuyabaga afise imyaka mirongo ibiri n'ibiri yitwa emile irakoze yahejeje amashuri y'intango aherutse rero guha umuyaga nkuba ababa mu micungararo y'umusozi witwa murenge ni umuyaga nkuba wabonetse abicishije mu kagezi gato cane kari kuri uwo musozi wa murenge nyene uri mu ntara ya rumonge inkuru y'ijuru ry'amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu burundi reka muyisomerwe na thierry iva ndayishimiye ari kigali mu rwanda ko tugibona ariko abitanga kwidandikanya twabaza tuti mane ujya mu nkungu aragwaye mu mutwe nibisazi ujya bamuroze nibiki uwareka aravuga nemire irakoze bataziriye madiyode ni umuhungu akiri muto w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri yarangije amashuri icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ku ishuri shingiro rya kiyagayaga ahari n'ahasanzwe avuka ni muri zone rusabagi komine burambi y'intara ya rumonge afatiye ku kagezi gato cane kahavuka kitwa kitwa nyamihire kari hagati y'imisozi ihanamye byiregwa na mahanga yarahinguye umuyaga nkuba ungana na kilowate zeru n'ibice bitanu asigura ko yifashishije ibyiyumviro byamuje mu mutwe ku bijanye n'uko umuyaga nkuba woba uboneka ahitamwo kubishira mu bikorwa ngo arabe ko byokunda bimubona nasoboye gusikana hano nasoboye kwerekana ntaho nabyize binzamwo gutya hanyuma nkabona nkabona kuno bikora hanyuma maze kuba ndabikoze nkabona n'intambamye hanyuma nkiga ukungene iyo ntambamye noyikura mu nzira mu buryo budatahuritse neza akoresheje akanogo gakikujwe n'akayungiro gakozwe mu misurisuri kariha n'imetero imwe y'ubujakuzimu mu kwegeranya amazi y'urugomero nk'isoko umuringoti umwe yagiye arungikanya apfundikishije ibitambara ukamufasha gutwara amazi kuri metero ijana na mirongo itanu aho yayegeranirije n'ikigega kimufasha kuyazigama mu gihe c'ici ngo ntakame ico naco kikagira uburinganire bwa metero kwadarato zibiri hamwe n'ubujakuzimu bwa metero imwe n'ibice bitanu emili irakoze madiyode amenyesha ko byamutwaye inguvu mu kuhatunganya nahereye mu bihe bigoye cyane hano hantu hari ahantu bwa kera hari hameze nabi hari manga nini nabanze kuzibira nkoresheje uburyo bubayebaye amabuye hamwe n'isima kugira ngo nsobore gufata pante y'igitiyo murabona ko nasoboye no kwimba igiti kugira ngo nk'ahantu ndayicisa nsa rero ndagomera kugira ngo ya mazi nzoba nkeneye mwa gihe ciyiki azoba akwiye mu gihe cy'imvura nayo azoca hejuru akarengana mugabo ajya ategekanijwe nkayaronka runo ruzi nakagezi kuzura naciye nkora aka itiyo ndayitobagura kugira ndonke ka kayungiro hanyuma sangera sandonka ukungene noronka utwiso duto duto twinjirwamwo n'ay'amazi ico ciyumviro yakigize mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri atangura gushika ku ndoto ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe umunsi yatangura kwakiriza inzu ya mbere ku mutumba murenge nk'uko yabibwiye ijuru rya amerika yatanguranye umuyaga nkuba muke cane bitewe n'intambamyi z'ibikoresho n'ubuhinga budashemeye natanguye kuronka volt mirongo itatu na zitanu wari umuyaga nkuba ariko nta nguvu wari ufise nta bushobozi bwo kwasitara wari ufise zitiyo mu kuzifatanya ngiye kurabitiyo uko usanzwe imeze urabona ko nkangaha imbere igonze wagenda haguramye ukuntu urabona ni habi cyane kabisa hanyuma niho naca ngene ndaturira kugira ngo igondame canke iduge canke irarame kugira ngo nsobore gukatakata ahantu hose ubona murabona ko nasoboye no kwimba igiti kugira ngo nk'ahantu ndayicisa mu kigega yegeranirijemwo amazi mu kuyazigama yayaciyemwo imico ibiri hamwe yashikira amazi arimwo imicafu agaca yungururwa n'akayunguruzo yashizemwo nako kakabona gutanga amazi asohokera mu miringoti ibiri iyo nayo yayishize ahantu hashunguruka cane kugira ngo ashika hatangire umuyaga nkuba afise inguvu nyinshi cane naho ni muri tribune ikoze yagizwe mu kigunguru cashaje n'ibindi byuma by'ibisigarira by'imoteri zitagikora ubwo buhinga ageze ko bumurosa umuyaga nkuba wa voltez iri hagati y'amajana abiri na mirongo ibiri n'amajana abiri na mirongo itatu n'indwi izo nazo aca azicisha mu kindi cuma ca transformateur yikoreye ubwiwe mu nsinga yazingazinze gutyo kikamuha umuyaga nkuba ungana na kimwe ca kabiri ca kirowate ababa muri ako karere haba ababanyi abo yahaye umuyaga nkuba canke mu ntwaro barashima ko igikorwa ca Emile irakoze cahinduye byinshi mu mibereho yabo abitanguye gukora kera hahinduye ikintu kinini kari hano iwacu ntihabona mugu hasigaye habona hano iwacu ni mu gisagara hasigaye mwe ni ku murango mbega ubwira ni buzumbura twebwe turasima kuko ubu tuba ahantu habona ubu muhira nta kibazo abana barayakoresha hageze ku mugoroba abana baricara ngaho bakazingurura amakaye bagasubira bakiga bagasubiramwo hamaze guhinduka byinshi kuko hamaze gusika nta masura bagikoresha basariza amaba amatelefone amaradiyo amasagufu bavuza nuko inyuma y'imihana cumi n'itanu amaze guhereza umuyaga nkuba nayo ikamurihira mu mugwi umwe wese agatanga ibihumbi bibiri n'amajana atanu by'amafaranga y'amarundi ku kwezi ngo afise iyindi mihana mirongo ibiri n'umunani n'amashengero atanu bariko bamusaba ko nabo yowubaronsa ariko akagira intambamyi yo kutagira ibikoresho bimeze neza hamwe n'ubuhinga bwo gutanga umuriro bituma hari umuyaga nkuba utakarira mu nzira hamwe n'amazi make y'ako kagezi abo muri ako karere barasaba ko Emile irakoze madiyode yoshigikirwa gutyo n'abandi bashikirwe n'umuyaga nkuba nosaba yuko nk'ibi ntakibuze nk'ababishoboye uwo mufasa bakamuterera aha mubona turiko turavyitegereza mu by'ukuri uyu mwana ni uwo gusigikirwa Emile murakwiye kumufasha kugira ngo atere intambwe aduga kuko hariho ibintu atarashobora kuronka abo mu ntwaro kuri iyo mitumba bavuga ko umwitwarariko wabo ari uwo guhimiriza abahaba gukingira ico gikorwa nk'uko ari cabo eric madiyode afise iciyumviro co gukora urundi rugomero rushasha rwagutse rw'inguvu nyinshi mu ruzi yove ako kagezi nyamihire kisukamwo gutyo akakiriza amatara zone yose bikunze akakiriza na komine arasaba abari mu bajejwe ibijanye n'umuyaga nkuba n'abandi babishoboye kumushigikira mu kumurosa akaryo ko gukarihirizwa ubwenge no kongereza ubumenyi Thierry ndayishimiye urakoze kudusomera iyo nkuru y'uwo muyabaga yashobe kuronsa umuyaga nkuba abanyagihugu baho abaye ino nkuru mushobora kugira ico muyivuze ko kuri facebook yacu ariyo voa radio yacu reka rero tubandanye n'ibiganiro byacu umuririmbyi w'umurundi akaba n'umushumba w'itorero shemeza worship temple apolinaire habonimana ari mu rugendo rwo kuvuga ubutumwa n'ibiteramo aha muri leta zinyuranye za leta zunze ubumwe za amerika muri ino ndwi mugenzi wacu geoffrey mutagoma yaramwakiriye muri studio y'indwi ku ijwi rya amerika bayaga apolinaire yatanguye ahonja abakunzi bacu agace gato kimwe mu ndirimbo ziwe nshasha nyuma yaho aca arivuga
aho wifuza komba aho niho ndongera kuruhuka ndaje mwami muri wewe niho nduhukira ahandi hose n'umuruho no kuvako nkabuwande kwari wewe munezero wanje ndakwihaye ni apolinaire habonimana ndubatse tumudamu umwe n'abana bane
umwe umwe yes hari abagira abarenze umwe abana bane ni abahungu batatu n'umukobwa umwe kandi nkaba nkora igikorwa cyo kuririmba nicyo benshi banzi ko ikindi gikorwa ni icy'ubushumba ndi umupasitori nkaba ndongoye ishengero ryitwa shemeza worship temple ego apolinaire muri make n'uwo iryo shemezo worship temple ndumva riri i burundi twatangiye tunavuga ko uri umuhanzi ukaba uri n'umushumba ariko reka twongereho ko uri umuhanzi eh, w'umushumba ariko w'umurundi Ya, uri mu icyo burundi cyane cyane none kuba mu burundi aha i washington dc waje kuvuga ubutumwa waje gutarama bimeze gute byose naje ah, ah, gutarama kuririmba kuvuga ubutumwa eh, byose nibyo byanzanye byose niyo byakoze Eh.
yego mu kanya gato turabyinjiramo cyane ariko um, tunaganira cyane cyane ku ndirimbo zimwe buriya uraza- uraza no kutubwira niba hari icyo duhishiye muri iyi minsi ya vuba cyangwa hari inshyashya uherutse eh, gusohora ariko reka tubanze twakire bamwe mu banywanyi b'ijwi rya amerika bashatse kutuvugisha hari jean long eh, ubu nda- ndi i kigali ndera ahantu bita ku mukuya ye washatse rero kugira icyo uvugana n'umutumirwa
yego nabyumvishe gusa numvishe ngo ari a- agakorera mu burundi Mm.
yego none numvishe n'idini yiwe uko iri gusa kubera Ni ko idini se ntabashije buriya, Jalo?
kumva wenda yego buriya ni idini cyangwa nu- ni umurimo akora ubanza ngira ngo nta bi- bidafite aho bihuriye n'idini sinzi byashoboka wenda bitewe n'uko wenda twe tubyumva ndabona hano tubyita amadini cyangwa se amatorero ariko noneho uretse uretse gato duse n'abasubira inyuma wari uvuze uti umutumirwa banza kuvuga noneho twe tukagira icyo tumubaza Eh, twumvishe yuko Ngaho noneho- yasesenguye ibyiwe noneho natwe tukabasha kubiganiraho nyuma ngaho noneho uheraho icyo wumva kidasobanutse icyo wumva yagombye kukubwira wifuza kumenya kimubaza arakumva yego icya mbere namubaza Mm, eh, wenda nkatwe tubasha kuba muri ayo matorero mm.
uburyo afatanya ubushumba no- no ku- no kuba ar- no- no kuririmba ndumva ko wenda byashoboka ko byaba ari byiza kuko buriya biba byiza nk'umuntu ukora ivugabutumwa byose wenda ariko se nkibaza uburyo abihuza nk'iyo wenda umuntu arimo kuvuga ubuvuga iyo umuntu ari umuvugabutumwa arashobora kuba ari imbere aka- akaririmba cyangwa se a- a- a- ajya afata umwanya umwe akavuga ubutumwa undi wenda akabukora wenda nko kuririmba urabyumvise rero A- apolinaire birasa nkaho twakubise tubangura abantu Eh.
barashaka gu- abantu barashaka gu- gu- baranyotewe bafite rwose amatsiko.
Bati, eh, baracyashaka kumenya apolinaire ni muntu ki ngaho rero eh, umwanya ni wawe Eh, yego Ah, urakoze cyane ku kibazo Ah, ah, bira- bi- birashoboka ku ubundi kuririmba kubera ko turirimba indirimbo zirimo ijambo ry'imana n'ubundi nu- nu- nu- urashobora nu- ni ukuvuga ubutumwa ariko kandi ikibazo eh, cyawe na- nda- ndagisobanukiwe mu buryo bw'uko eh, mu materaniro ibyo bintu u- ndabikora gute ya eh, burya umuvugabutumwa cyangwa umu- umu- umupasiteri kubera ko ibintu byose biba bi- bi- bi- bigizwe na gahunda iyo abantu bateranye ndashobora kuririmba kandi nkigisha hanyuma mu buzima bwa minsi yose kubera ko mba nara- narigishije abantu benshi eh, n- ndashobora ku- muri gahunda kuba ntazoririmba mu kuri mu materaniro ya ya ya, ya dimanche canke yo hagati mu, mu ndwi ngakora ngakora ikindi gikorwa cyo kwigisha abandi bagakora icyo kuririmba ariko kubera ko kuririmba ari impano imana yampaye sinshobora kuyi- kuyi- kuyiparika ngo nuko nabaye umushumba ngo kuririmba nta mwanya ngibifitiye imana yo yo yobimbaza kandi noba nkoze ikintu kitari cyiza rero kuko ibintu byose bikorwa muri gahunda ndashobora kugira igihe cyo kuririmba nkagira n'igihe cyo ku cyo cyo ku- kuyobora itorero cyangwa se ku kwigisha cyangwa ikindi gihe nkabihuza kuko eh, imana iba yaraduhaye ubushobozi bwo kubikora byose reka radiyo ijwi ry'amerika tujye ku mirongo ya telefone nanone twakire ba- eh, bateri febre iryo ni izina ry'umuntu bateri febre ngo ikibazo cya mbere nawe reka tukikubaze iryo ni ryo zina ryawe nyaryo koko ni nzajya kuri facebook iryo kuri ni shuboza jean batiste iri nyiri ni iry'agatwiko
ni iryo gusetsa Eh, ngaho unyarutsa ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo twihuse ikibazo cya mbere uwo abanze kunsobanurira njyewe n'ubu sindigera numva icyo bita amadini n'amatorero ikindi cya kabiri akongera akabongora abantu b'abatekamutwe ngo baze bakigisha kandi bose bakoresha bibiriya ni ikihe gipimo cyaba kigaragaza umuntu ubeshya n'uvugisha ukuri kandi bose bakoresha bibiriya A- ariko icyo nicyo amaze kuvuga ubu nyine
bateri febre ra- sha- charging iyo bateri yawe umva umva bateri febre ukuri ukuri n'ukuri ukuri nta kintu gishobora kugusubirira umuntu wese imana yashize yashize um, mutimanama muri buri muntu wese usenga n'udasenga kugira ngo amenye icyiza n'ikibi so ikinyoma umuntu yokiyobagiza cyangwa se ukuri umuntu yokwiyobagiza ariko mu buzima imana yaduhaye nka kiremwa muntu yaduhaye kapasite yo kumenya ikinyoma n'ukuri
radiyo ijwi rya amerika bibiriya Mm.
mu bihe bya nyuma bazakora ibitangaza baka- bagakora no ku bintu bagakora ibitangaza kandi ari abantu b'ibinyoma Yes.
kandi ubu ngubu muri kino gihe muri ino si ahantu bigeze benshi bizera ibitangaza baba bati uriya muntu baramuhagurukije arakize Mm.
ariko kubera ibitangaza ko yaba afite ahantu yabivana ugasanga abantu bagiye bakurikira ibyo bitangaza bavuga ati nibyo by'ukuri ya ibitangaza eh, bateri ibitangaza eh, ijambo ry'imana rivuga ko mu muri- mu gihe cya nyuma abantu igihe bazociga urubanza hari abo imana izovuga ko itigeze ibamenya kandi bakoze ibitangaza uribuka ko mu gihe cya eh, kwa farawo abafumu biwe bakoze ibitangaza na mose akora igitangaza sibyo ya ni ukuvuga ngo ukuri kw'imana rero umuntu iyo ya- azirikiye ubuzima bwiwe ku kuri ukuri gushobora kudakundwa na benshi abantu ntibagushuhire iyo umuntu ah, yiboheye ku kuri aramenya ko iki gitangaza nubwo umuntu akoze igitangaza ariko ni igitangaza cy'ubupfumu n'ubukorikori bw'amafuti umuntu aramenya igitangaza cy'imana n'igitangaza cya satani none se natwe twabyifatamo gute ko na pawulo mutagatifu yavugaga ngo arajya gukora icyiza ikibi kikamutanga imbere natwe turi mu isi yanduye twabimenya icyo twabyifatamo gute ko nta gipimo twavuga tubara bakuvugisha ukuri Nugu- cyangwa bakavuga ibinyoma ni ukuba inshuti y'ijambo ry'imana gukunda ijambo ry'imana kandi eh, u- ugakunda imana ukagira inyota yo kubaha imana imana izokurinda ayo mafuti n'ubwo buzimire nk'abakunda ibihangano byawe ubu hari iyi ndirimbo nshyashya ubahishiye ugiye gusohora hari izo wasohoye hoho bihagaze Yego.
bite muri uru rugendo rwacu turakora ah, ibiteramo eh, bimwe tubyita nile of worship ni ukuvuga ngo aho duhamagarira abantu bakaza tukagira ibihe byo kuramya no guhimbaza mu buryo bw'indirimbo kandi tunabamenyesha ko dufise album nshasha yitwa ubuntu bwawe hari eh, videwo imaze gusohoka eh, ariko indiri urukurikirane rw'izo ndirimbo eh, zose ruri kuri spotify kuri itune kuri youtube kuri eh, izo ndirimbo zirahari ku ma audio ariko kandi hariho na videwo zibiri zimaze gusohoka Yego.
Mm, hanyuma mu- mu gusoza dusigaranye iminota mike cyane ariko nibaje nti eh, ibyo bintu ni imirimo ibiri wagira ngo iruzuzanya ariko mu by'ukuri itandukanye buriya nta kiryamira ikindi
oya kubera ko uh, byose imana yabimpaye kandi ikabimpa ikampa na n'ubushobozi bwo kubikora byose biruzuzanya Mm.
wewe ubyumvise wumva umenga hariho risike y'uko kimwe gishobora kuryamira ikindi ariko kubera ko uh, ngewe mbikora mbikunze kabisa biruzuzanya Mm.
biruzuzanya cyane nta nubwo ushobora gusezeranya abakunda indirimbo zawe cyangwa abakunda kumva ijambo ryawe ko bizakomeza kubera ko ngira ngo nawe ntabwo ubizi wavuze ko uri intumwa iby'imana iguhaye n'ibyo utanga nibyo ntanga cyane ariko wizeye ko imana izakomeza ku- kuguha ubutumwa bwo guhereza abantu bayo cyane rwose Ne- ne- sitoke yayo iruzuye kandi nanjye mfise inyota yo gukomeza kwakira ah, ivyo imana impa byubaka ubuzima bwanje n'ivyo imana impa byubaka abo intumaho bose ikiganiro cyose geoffrey mutagoma yagiranye na apolinaire mushobora kugisanga ahari muri isanga yo ku munsi wa kabiri mwakoze kudutega abiri na lidiane ninahazwe amakuru uno mugoroba nayashikirije ndi muri studio ya gatanu ku ijwi ry'amerika nadia taha na junior bari kumwe muhinga bw'ivyuma turongera saa moya n'iminota mirongo itatu